dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe nanjye Etienne karekezi ni ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi turitabaza umunyamakuru wacu i kigali mu rwanda eric bagira ubusa waduteguriye ikiganiro cy'uyu munsi mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo ijwi ry'amerika murasuhuzwa na eric bagira ubusa ikiganiro dusangira ijambo kimukiye mu karere ka huye kuri uyu munsi tugiye kureba gahunda yari yari twibutse ko bivuga young african leaders initiative gahunda yatangijwe na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bwana barack obama ahagana mu bihumbi bibiri na cumi na kane ni gahunda rero ku mugabane wa afurika ireba abakiri bato kugira ngo babashe kuba bakemura ibibazo byugarije uyu mugabane wa afurika muri iyo gahunda rero nk'uko bagenda bafata abanyafurika muri buri gihugu bwa mbere mu cyiciro cya mbere mu rwanda havuyemo abanyarwanda batandatu ubwa kabiri havamo abandi batandatu bagenda biga ibintu bitandukanye kwihangira imirimo imiyoborere myiza n'ibindi kuri iyi nshuro rero ubu hariyo icyiciro cya gatatu aho bamaze kugenda cumi na batanu mu kwezi kwa gatandatu niba nibuka neza nibwo nibwo bagiye ariko noneho by'umwihariko mu cyiciro cya kabiri turi n'umwe anje imana ishimwe anje njye mbivuze nk'umunyamakuru ntabwo nagiye muri iyi gahunda watangira ubwira abatazi yari icyo ari cyo n'impamvu twimuriye hano ikiganiro dusangira ijambo murakoze cyane amazina nk'uko mumaze kubivuga ni anje imana ishimwe nkaba ndi umwe mu bagize amahirwe yo kujya muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu aho nagiye kwiga ibijyanye na politiki n'imiyoborere muri kaminuza ikomeye ku isi yitwa University of California Berkeley nkaba narigaga nyine ibijyanye n'icyo nshobora kuba nakora kugira ngo mbe umusemburo w'impinduka nziza mu gihugu cyanjye ndetse n'aho ntuye mu by'ukuri rero iyi ni porogaramu nziza Young African Leaders Initiative yatangijwe na nyakubahwa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama ayitangiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ariko iyi nagiyemo ni gahunda noneho yihariye iri muri iyo gahunda yagutse yitwa mandela washington fellowship ariyo yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane noneho ngira amahirwe yo kujyamo muri bibiri na cumi na gatanu iyi rero ni gahunda nziza mu by'ukuri yatumye amaso yanjye afunguka kurushaho aho ugenda ukareba imishinga ikomeye y'iterambere aho ugenda ukareba ukuntu abantu bakora ibijyanye na politiki nziza ndetse n'imiyoborere aho ugenda ukareba ukuntu inteko yicara iri guhitamo abakozi ishingiye ku bushobozi ndetse n'ubumenyi bw'umuntu idashingiye kuba ngo umuntu baramuzi cyangwa ntabwo bamuzi iyo ni gahunda yashimishije mu by'ukuri ituma mbasha kumenya icyo ngomba kuba nakora niyo mpamvu n'uyu munsi mubona turi aha ngaha aho turi guhugura urubyiruko kuri antopoloniyo leadership ni gute ushobora kuba umuyobozi unashingiye ku mahirwe ufite mu gihugu iwanyu ni gute ushobora kuba wakora ukazamura wa wundi wari uri hasi kubera ko turi mu rwanda igihugu cyacu ni igihugu gifite imiyoborere myiza ariko turifuza aho umunyarwanda agira kwihaza mu biribwa umunyarwanda akishimira ko ari mu gihugu cye kandi umunyarwanda akishimira iterambere yagezeho ariko akarigeza no ku bandi iyo niyo mpamvu rero navuze ngo reka mbe umusemburo w'impinduka mfashe abanyarwanda abanyarwanda tuzamuke abanyarwanda twiteze imbere duhere mu bakiri batoye kubera ko igihe gitaha kirimo kirakomanga umuhanga aravuze ngo the future is knocking at our door right now nk'abantu rero igihe gitana igikomanga tuzabe dufite ibintu byiza twakoze tubwira abazadukujya tubabwira iti nimukomurize ahangaha dore twakoze ibyiza kugira ngo igihugu cyacu kigere mu bihugu byateye imbere kibikesha amaboko mahire n'imbaraga by'abana b'abanyarwanda urubyiruko twafashe ni urubyiruko mirongo itanu baturuka mu gihugu cyose ubu ngubu wabonye twarateraniye hano mu karere ka huye ariko ubundi mu by'ukuri ni abaturutse imihanda yose mu ntara zose z'igihugu ndetse n'umujyi wa kigali ni igitekerezo cyawe nka anje yewe na jean bosco nzeyimana ubu ngubu yagiye kampala hari ubutumwa yagiyemo bw'akazi mu bijyanye no kwihangira imirimo n'ubundi kubera ko tugenda tujya ku isi yose tuganira n'abandi ariko ni igitekerezo twagize gihe na jean bosco turangije tubwira abandi ba ferozi bo mu rwanda noneho tubyemeranya bumva porojegiti ni nziza ubundi tuyimeramo nk'abayari ferozi bo mu rwanda kugira ngo tugire umurage mwiza duha urubyiruko umurage mwiza duha igihugu cyacu kandi amahugurwa rero azanakomeza mu minsi iri imbere turashaka kujya musanze nari ngiye kukikubaza yes no kugira ngo urubyiruko rwo mu majyaruguru narwo turwigishe ku cyo twita antoporono leadership noneho tuzanakomeza ejo nari kumwe n'umuntu ushinzwe ibijyanye n'ubukungu muri leta zunze ubumwe za amerika afite icyicaro washington dc aho yadusaba tuvuga ati amerika ifite ubushake bwo kubafasha kugira ngo aya mahugurwa agere ku mubare munini w'urubyiruko bagende babasha kwiga basobanukirwe neza kuko nk'uko mandela yabivuze urabizi education uburezi ni intwaro ikomeye waha umuntu uwo ari we wese kugira ngo abashe kugira uruhare mu mpinduka nziza y'isi abaturage batera imbere ubwo rero nkumva rwose mu by'ukuri mba nishimye iyo ndi kubona urubyiruko nk'uru nguru rugenda ruvuga imigambi myiza bafite bagiye gukora mu baturage ukuntu bagiye guteza imbere aho batuye numva ari byiza nkumva rwose nshimishijwe n'uko ahazaza h'igihugu cyacu ari heza cyane mbasanze hano i huye muri uru rubyiruko wenda uretse we wagiye muri amerika abandi wabafashe ugendeye ku ki waje gukemura ikibazo cy'inkuko nubwo wari ubivuzeho ariko ndagira ngo tubyumve neza waje gukemura iki Ah, murakoze cyane rero kugira ngo duturanye abantu twashingiye ku bunararibonye tubabonamo kuko hari igihe ujya kubona ukuntu urubyiruko rurahari ariko ukabona hari n'abandi ubona bafite imyitwarire myiza idasanzwe turavuga ngo reka dufate urwo rubyiruko turuhurize hamwe turwigishe ibijyanye na leadership kuko icyo dukeneye dukeneye ah, urubyiruko rubasha kuba umusemburo w'impinduka rushingiye ku ku bumenyi ndetse n'amahirwe dufite mu gihugu rero abo ngabo nibo twatoranyije turabafata tubazana hano mu karere ka huye kugira ngo bahugurwe ku bijyanye n'imiyoborere myiza ndetse no kwihangira imirimo kuko ubona urubyiruko ruravuga ngo ikibazo cy'ubushomeri ugasanga umuntu yarangije kaminuza ariko ahora ataka ngo ubushomeri tukavuga ngo rero umuntu w'umuhanga ntajya aba umushomeri ahubwo umuntu w'umuhanga ahora azana impinduka nziza muri community aho agenda ahubwo we akagenda ahanga ibintu bishyashya akagenda akora n'imishinga igenda imuteza imbere ariko inateza imbere n'abaturanye nabo ku ruhande rero dufite n'abahugurwa cyangwa se abari kubona icyo nakwita inyungu ku mpinduka z'amahugurwa yari watangira wibwira abakurikiye radiyo y'ijwi rya amerika wowe murakoze amazina yanjye nitwa alex ndemezo nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u rwanda ah, muri botany and conservation ni ibijyanye n'ibyatsi no kubungabunga ibidukikije Ah, rero nk'umuntu ushishikajwe cyane n- n'imihindagurikire y'ikirere n'ibura ry'ibyatsi n'ibura ry'ibidukikije n'iyangirika ry'urusobe rw'ibinyabuzima kuza muri no training cyangwa aya mahugurwa ni ibintu byangiriye akamaro cyane ndetse nshimira yari feroz bagize uwo mutima wo kuvuga ngo reka dusange urundi rubyiruko ruri inyuma narwo ah, rw'abana b'abanyarwanda bakeneye gushyira hamwe bakazamura igihugu cyabo bakakigeza ku iterambere bishingiye ku maboko yabo rero muri ah, aya mahugurwa tumazemo icyumweru ikintu cya mbere numva nakuyemo naganiriye n'abantu baba bazi ibintu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere bazi ibijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima bafite aho bageze kandi mfite byinshi ndimo nigiraho ku bijyanye no kureba ese ni gute nafata itsinda ry'abantu batoya nkabashishikariza kugira icyo dukora ku bijyanye n'ibyo twiga n'imihindagurikire y'ikirere ku buryo natwe mu minsi iri imbere twakagombye kuvuga ngo hari icyo twakoze ku bijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima muturuka hehe muvuka hehe Ah, ubusanzwe mu rugo ni hano i Huye ndi wo mu karere ka Huye rero nkaba ari naho niga nagiriwe amahirwe rero yo kugira ah, ah, Ange arantumira kuko yambonagamo icyizere nk'umuntu ushobora kuba nanjye nagira impinduka aho ntuye nza rero kwitabira aya mahugurwa ndetse ngira n'amahirwe ansanga iwacu ubu ni umugisha ukomeye cyane Aho- aho ngaho wenda iyo uvuze imihindagurikire y'ikirere ni ibintu muri rusange hano i huye haravugwa ikibazo cy'abana anje yabikomojeho batagira akazi ubona babayeho nabi wenda tuvuze abana ariko muri rusange huye bavuga ko bavukana atatu atatu yisumbuye kubera wenda imibereho yayindi ikomeye ah, bigatuma babita ngo ni abavukana atatu ba bandi batera agatari na ba bandi b'abajura abo ngabo uzabafasha iki kuri- ku bintu uri kugenda ufata urakoze cyane icyo kibazo uvuze koko kirahari ndetse si ubwa mbere nk'umuntu ubihuye naba ncyumvise mu matwi yanjye ndetse ndanakibona cyane akaba ariyo mpamvu ah, nagerageje gushyira hamwe itsinda ry'abanyeshuri twigana makumyabiri na batanu kugira ngo turebe uko twahuza imbaraga zacu dukora nk'ishyirahamwe ryitwa youth environment sustainers muri bimwe dufite rero mu ngamba ni uko tugomba guhuza runo rubyiruko rwirirwa ku mihanda bano birirwa basabiriza abana b'indaya n'abandi bantu babuze uko bigira ba- ba- babuze abantu babinsipayaringa bakabashyiramo ishyaka ryo kuba bakoresha amaboko yabo tukabahuza tukabigisha ibyo twigiye aha bimwe muri byo harimo kumenya kwihangira imirimo ndetse no kugira icyizere ku buzima bwabo bakamenya ko ubuzima bwabo bata- batagomba kubukesha abandi ahubwo iterambere ryabo riri muri b'imbere bagomba kwishyira hamwe bagahuza ibitekerezo bakareba icyabateza imbere kuruta kwirirwa bazerera basabiriza bakomanga ku bipangu si n'abo gusa hari n'ababyeyi babatoza uwo muco abo nabo turatekereza yuko nyuma yo kuva aha tugomba kubegera tukabashyira hamwe tukabereka ko ibyo bakora atari byo u rwanda rw'ejo rubakeneyeho uburere bwiza bw'abana babo tukabafasha rero muri ubwo mu mu guhindura imitekerereze ntabwo abanyarwanda icyo babuze ari ubutunzi ahubwo ni ibitekerezo biri butume bagera kuri bwa butunzi rero muri rino ah, mahugurwa twabashije kwerekwa neza icyo ibyo bintu bivuze kwicara ukishakamo ibisubizo by'ibibazo urimo ubona ndetse ukagenda ukabishyira mu bikorwa ibyo rero natwe ntabwo tugiye kubikura hano ngo bibe amasigara cyicaro nkanjye uyoboye iryo tsinda ngomba gukora uko nshoboye nkabyumvisha abandi makumyabiri na batanu nubwo bakomoka mu duce dutandukanye tw'igihugu nitubikora hano i huye tukazatandukana tuvuye kuri kaminuza ntekereza ko buri imwe azagenda abikora no mu gace atuyemo bityo igihugu cyacu kigatera imbere reka tudaheza abandi Ah, njyewe nitwa umuhoza maria asumta ndangije mu wa kane hariya muri kaminuza y'u rwanda ah, muri botany and conservation Eh, nanjye uruhare rwanjye numva ikintu naba narakuye muri aya mahugurwa ni ugukora cyane guteza imbere ibintu umuntu yaba afite mu mutwe skills ah, noneho ibintu umuntu yaba yarize akabyasha- akabasha kubibyaza umusaruro nk'ubu nkanjye ibintu nize bya botany and conservation ngitangira kubijyamo ntabwo numvaga neza niba narangiza nkakora ibintu bijyanye na business eh, kuri icyo kintu naba nayizeho ariko nyuma y'aya mahugurwa maze kubona yuko harimo business nyinshi cyane yaba yaba yafasha n'abandi baturage mu gihugu muri runaka.
nyinshi ivugamo nk'ebyiri cyangwa eshatu business nabonye muri bijyanye n'ibintu nize bya botany and conservation harimo ibintu bya reforestation mu buryo bwo kurwanya climate change kuko ari ikibazo hano mu gihugu ndetse no ku isi yose ni ikibazo cyane ariko kubera ko nabyize nkaba njyewe ubwanjye najyaga mva ati "Si ubu kuko nabikoresha hehe ariko naje gusanga koko ari ibintu nashyira mu bikorwa nkabikora kandi bikagira income ku bantu benshi cyane atari nuko nabyize gusa no mu baturage no ku gihugu cyose Mm, ndumva ari ibyo uturuka hewe wowe Ah, njye mu rugo iwacu ni rusizi eh, ariko muri vakansi cyangwa se n'ahandi ah, nkunda kuba ndi i kigali Mm.
urabona rusizi bagukeneyeho mpinduka ki uretse wenda ibyo by'imihindagurikire y'ikirere kuko hari n'umuturage utazi imihindagurikire y'ikirere Mm. Eh, aba baturage ntabwo babizi ariko tugomba kubigisha aha hantu ni ibintu bijyanye na entrepreneur ni ukuvuga ngo Urabara bijyanye kwihangira na imirimo.
leadership. Eh, eh?
urabara kwihangira imirimo yego ndabara kwihangira imirimo njyewe na- ndumva nagira ikintu cyitwa kwikorera ku giti cyanjye nkajya n- nakora ariko bijyanye n'ibintu byo guhindura abandi uravuga kwikorera ariko iyo dutambuka hirya no hino urajya kureba ugasanga umuntu arakubwira nta gishoro kamaze kumva neza ko ikibazo atari igishoro ikibazo ni mu mutwe umuntu nakora bizinesi purani yiwe neza nta kizabuza yuko iyo bizinesi ye yaba acivudi yagerwaho ah, mu yandi magambo yego wowe nawe nabonye utegereje cyane witwa nde uturuka hehe nitwa wera jidite nturuka mu karere ka nyamagabe umurenge nitare nanjye nkaba naraje muri aya mahugurwa mbere na mbere wowe ukimara kumva ko hari amahugurwa wari uyafiteho myumvire ki nyumva ko ari amahugurwa numvaga ko ari abantu bazatuganiriza kuko eh, numvise amahugurwa ngira kiriyosite yo kumenya ayo mahugurwa icyo agamije kuri twebwe nk'abantu bahisemo guhamagara bahita bambwira ko ari ukugira ngo twige ku bijyanye n'imiyoborere myiza no kwishakamo ubushobozi bw'ibibazo dufite numva ndabikunze cyane nk'umuntu wize public health njye nize ibigendanye n'ubuzima muri kaminuza ya katolike ndangije umwaka washize numva ndabikunze cyane kuko hari harimo uruhuririkane rw'ibintu byinshi uruhurirane rw'ibintu byinshi ari ubuzima ari ibidukikije numva nanjye mbyi- m- numva nshatse kubimenya no kugira ngo mbihugurirwe cyane kandi nzabisangize n'abandi ngire nanjye icyo nakora ngire izindi innovation nazana mbese ngire impinduka nazana mu buzima bwanjye n'abankikije ubwo izo ni izihe ni ukuvuga ngo nkanjye ku giti cyanjye nk'umuntu wize ibintu bya public health ngendanye n'ubuzima nkagendana n'ubuzima tubayemo numvaga nkunze cyane ikintu cyo guca imirire mibi ah, ngendeye ku byo dukora ngendeye ku byo wenda n'amatire- n'amahugurwa nabonye n'inyigisho nabonye ndetse n'ubumenyi bwinshi navomye ku batubanjirije nshimira n'abadu- n'abaduhuguye kuko bagiye bafata impande zose batwereka ko umuntu ashobora gushinga guhanga umurimo ahereye ku kintu cyose yize utagendeye ku bucuruzi runaka wasanganye abandi ushobora guhanga umurimo ku kintu runaka nawe wize wumva ukunze nge rero numvise na- nashyira imbaraga cyane mu kintu cyo kurwanya imirire mibi kubera ko byagiye bivugwa na gavumenti kenshi bakabivuga ariko ugasanga ntabwo biri gukunda cyane ngo abantu barase ku ntego numvaga ngewe duhereye ku mboga duhinga dushobora kugira uburyo duhindura imirire yacu atari ibintu byo mu magambo hari abantu bagira ubunebwe bwo guhinga imboga hari abatabyumva neza numvaga ngomba kubasansibiliza nkababwira akamaro k'imboga nkabereka uburyo dushobora ku- kuzikora bu- burambye bo numvaga numva ku giti cyanjye nshaka kuba na- nashaka uburyo twafata imboga tukazivanga tukavanga amababi yayo yazo zumye hanyuma tukazi tukazisya tukazibika abantu bagakoresha puderi y'ifu ariko ziri imvange ku buryo babandi bagira ubunebwe bizabasha kuborohera kuzibona amafaranga akinjira kandi hahandi zihinze n'abazihinga bazagira imbaraga zo kuzihinga kuko bazaba bavuga bati hari umuntu uzibyazamo umusaruro akaduha amafaranga zikatugirira umumaro n'aho zihinze hakagaragara neza mverinoma ikagaragara neza bwa butayu bugasa n'ubushira bagakoresha sizoni zose ari iya mbere ari iya kabiri ari n'iya gatatu badakunda kwitaho bakoresha irigesheni bakavomerera kandi noneho bikabasha kuba byagira umumaro ya mirire mibi ikagenda igabanuka nanjye nabigizemo imbaraga ni byiza ubwo uri mu mirire mibi ubwo biragendana n'isuku Yeah.
ariko nahoze numva ubahugura wa- aracyahangayitse aravuga ko hirya no hino aho mutuye abantu baracyafite amagabo baracyafite amavunja icyo cyo cyo cyo- Ah, ni uku- murakibona mute ya ngewe nko- nk'umuntu wamaze guhugurwa kandi ngomba kuba nk'umuridazi nk'umuntu w'umuyobozi mwiza nkumva ko ibintu byose bindeba ntazategereza ko wenda minisita azaza mu gace k'iwacu kwamagana amaga numva ah, ngomba kugira icyo nkora kuri icyo kibazo cy'umwanda nkamvarinoma ntuyemo nkagerageza kuba nahugurira abantu kurinda ibidukikije bidasabye ibintu byinshi nimba umuntu afite umwanda ashobora kuwubika akaza kuwujugunya ahagenewe biriya bintu by'isuku ku mubiri nkabibashishikariza kuko nabyo bituma n'imibereho yacu itagenda neza uburwayi bukataka uruhu uburwayi bukagera mu mubiri mo imbere numva nifuza bongambirira kuzabwira abantu ububi bw'umwanda kuko amazi si ikibazo ikibazo ni imyumvire ngashaka kuba nash- na- nahindura nk'imyumvire kuko bagerageza kuvuga ko umuntu ugira isuku ari umukire ari ufite isabune ariko mu bushobozi bwabo bukeya numva tuzagendana ku buryo nzabereka akamaro ko kugira isuku ku mubiri bitwaje bimwe bafite bikeya twibutse abadukurikiye ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo mu karere ka huye aho tuganira n'abanyuze muri gahunda yari yari twibutse ko ni gahunda ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika igamije ko abanyafurika bakiri bato ku mugabane wa afurika bakemura ibibazo byugarije umugabane anje imana ishimwe umwe rero mu bagiye muri yari bibiri na cumi na gatanu perezida obama aravuga ati afurika afurika ah, iri mu maboko y'abakiri bato muremeranya nawe
ndemeranywa cyane na perezida obama kandi n'igihe twari turi washington dc yampaye umwanya mubaza ikibazo ku bijyanye na climate change mitigation and adaptation mubaza icyo atekereza ah, ku kuba afurika igira uruhare mu ku- mu kugabanya imyuka mibi ihumanya ikirere ariko ugasanga afurika ntabwo ihabwa um, yishyurwa niko nabyita mu bijyanye n'izo serivisi za ekosisitemu igenda itanga ariko ambwira ijambo rikomeye aravuga ati rwose vurema dufite komitimenti dufite ubushake nka leta zunze ubumwe za amerika zo kugira ngo dufatanye na afurika kugira ngo hakoreshwe eh, ingufu zitangiza ikirere ibyo rero iyo umuyobozi nk'ukomeye ku isi agenda abivuga bigaragaza ko hari ubushake bwa politiki leta zunze ubumwe za amerika zifite kugira ngo zifatanye na afurika muri uru rugamba rw'iterambere aho dushaka yuko umugabane wacu abawuvukaho baba abantu nabo bakomeye ku isi baba abantu bakoresha ibyo dufite kugira ngo tuzane iterambere mu baturage bacu ubwo rero ndemeranwa nawe kubera ko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu zubaka ni imbaraga z'umugabane zubaka ni imbaraga z'isi zubaka rero nkabona yuko iyi ari gahunda nziza twishimira nk'abanyafurika icyatumye rero dutekereza n'iyi gahunda kwari ukugira ngo rero iyo naribonye twaganiriye na perezida obama ndetse n'abanyamerika twahuye nabo igihe twari duhari kugira ngo tugende tuganira noneho rero nabo batinyuke babone ko bishoboka yuko umuntu ashobora kuba yatera imbere babone ko bishoboka yuko iyo umuntu ari gukora neza hari undi muntu uba umureba nubwo utamenya aho uwo muntu ari ariko umuntu aba areba wa muntu uri kugenda akora muri community niyo mpamvu tubabwira tuti rero mwebwe ni mugendi wanyu niba uvuka mu cyaro aho ngaho uhagume uhakore uzamure abaturage kubera ko iyo wagiye kwiga hari icyo baba bagutegerejeho buriya nubwo abaturage batakuvuga ko hari icyo bagutegerejeho ariko niba wagiye kwiga ubuhinzi bategereje yuko uzaza ukabera uko bagomba guhinga neza umusaruro uki- ukiyongera rero iyo ugiye noneho wamara kurangiza kaminuza ukaba wigira kwibera nk'i kigali cyangwa ukajya kwibera nka- nko ku gisenyi cyangwa ukajya kuba yenda mu ruhengeri cyangwa ukajya kuba yenda rusizi noneho kandi wavuka agenda muri nyaruguru abaturage ba nyaruguru ubu batengushye nibyo rumbwira abantu nkavuga nti rero uyu ni umwanya wo kugira ngo dutekereze twicare twongere tuganire tuvuge ngo ariko mu by'ukuri dukora ibyo tugomba gukora nibyo nahoze mbabwira mvuga nti niba uvuga ko ufite ubumenyi mu mashuri ukaba utabukoresha ukwiye no kwihana kuko wahemukiye igihugu kandi ahubwo wahemukiye n'umugabane wahemukiye ndetse n'isi kubera ko abantu bari bagutegereje ntacyo bari kukubonaho mu by'ukuri rero nkavuga nti rero aha ni ahacu ho kugira ngo dukore urubyiruko rugaragaze imbaraga rufashe igihugu kubera ko leta iyo yaguhaye amahirwe ukiga leta ikakurihira yenda ikaguha buruse ikaguha scholarship buriya leta inshingano zayo iba yamaze kuzikora ahubwo wowe icyo ukeneye gukora ni iki ugomba kwerekana bwa bubasha bwa bushobozi wahawe kugira ngo uzane impinduka nziza igihugu gitere imbere kuko ubu ngubu ugewe mfite indoto z'uko izi mbaraga turi kugenda dukoresha zizatuma byibura u rwanda rugera mu bihugu bifite ubukungu buciritse rubikesha imbaraga zacu noneho abazadukurikira nabo yenda mu myaka iri imbere bakazaba nabo bazakora noneho u rwanda rukajya mu bihugu byateye imbere kuko ibyo ngibyo birashoboka icy'ingenzi ni uko abantu bagomba gutekereza neza kandi bakabishyira mu bikorwa kandi bakagaragaza imbaraga zabo ibyo bize bakagenda bahuza imbaraga izo mbaraga zigakora umuturage akishima ntagire umwana urira kubera ko yabuze ikijumba cyo kurya njya mbivuga biba bibabaje kuba umwana ashobora kurira kubera ko yabuze ikijumba umwana agomba kuvuka akavukira mu gihugu cyacu cy'u rwanda akabona iby'ibanze akenera mu buzima agatera imbere rwose kandi akishimira igihugu cye akishimira ko imana yamuhaye ubuzima ku isi alex eh, muri kubona ku mahugurwa ya yari mu- murayahabwa n'umuntu wagezeyo ese murateganya namwe kurisabira mukagenda muri amerika kugira ngo bitaguma kuba inkuru mbarirano Eh, icyo kibazo mbashije ni cyiza cyane Ah, zimwe mu nzozi mfite nanjye ni uko nazahagera nkigerera aho ba anje bageze ibi barimo bambwira nanjye nkabirebesha amaso mfite izo ndoto ndetse ejo bundi nari ndimo kwa purayinga ariko mbimenya igihe cyagiye ariko iyi rawundi izakurikira ngomba kuba mu ba mbere tugana ku musozo w'ikiganiro dusangira ijambo ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro ni irihe Ah, ijambo rya nyuma navuga ntabwo nabura kudashimira perezida obama na mandela washington foundation ndetse na yari feroz ange na bosco na bagenzi babo ku bushake ndetse n'umutima bafitiye urubyiruko rw'u rwanda ndetse sinabura gushimira n'igihugu cyacu ku buryo barimo gutekereza ejo hazaza h'igihugu umuhanga umwe yaravuze ngo there is no success without a successor rero ntabwo iterambere ry'igihugu cyacu ryazagerwaho iryo twifuza kugeraho abayobozi batabigizemo uruhare ngo bahe ibyo bafite urubyiruko ruri inyuma kugira ngo ruzakomeze ibyo batangiye niyo mpamvu rero nshimira cyane igihugu ndetse n'urubyiruko rugenzi rwanjye rwitabiriye aya mahugurwa ndetse tunasaba imana cyane kugira ngo imigabo n'imigambi dufite itazaba amasigaracyicaro izadufashe kubishyira mu bikorwa murakoze wowe dusoza ikiganiro usigaranye iki muri rusange Ah, njye ikintu nsigaranye ni ukugira ngira ubufatanye n'abagenzi banjye hano twahuriye hano muri iyi fellowship noneho tugire ikintu cyitwa gukora cyane twiteza imbere ndetse tu- duteza imbere n'abandi batageze hano muri aya mahugurwa tubasansibilizinga ibintu twigiyemo hano byose ndetse tubatere kuraje cyane cyane rwose kandi tumva tuzabigeraho
wowe urumva ufite indoto zo kuba ibyo bakubwira nk'inkuru mbarirano ushobora kuzabyibwirirwa cyangwa kuzabyiyumvira Ah, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kuko baravuga ngo inyoni itagurutse ntimenya iyo bweze niko bajya bavuga iyo abantu bakubwira ibintu ntugire kiriyosite burya ibyo bigishije biba bisa nkaho bitagusigayemo cyane anjye nk'amatsiko mfite nanjye nifuza kuzagera aho ba anje bageze nanjye nkazaza nkatanga umusanzu wanjye ari ibintu niboneye ari ibintu nabayemo ari ibintu natanzemo ibitekerezo ku buryo nanjye nzaba mvuga ngo byibuze igihe iki n'iki natanze umusanzu mu gihugu cyanjye uzirikane ko yari atari ubushake gusa Yeah.
bisaba n'ibikorwa byivugira yego icyo ndacyumva cyane kandi bakitubwiyeho baratuganirije baduha imbaraga baduha icyerekezo natwe tugiye gukora ibyo twumvaga dufite intege nke tugiye kubishyiramo imbaraga ndetse n'ibyo tutatekerezaga ntekereza ko baturi hafi n'ubundi bagomeza kuduha ibitekerezo ku buryo tuzacivinga ku ntego yacu tukabasha kugerayo ndetse tugakora n'ibindi birenze kuruta kujyayo nuko rero anje muri rusange uru rubyiruko muhugura mwavuze ko muzagera hirya no hino mu gihugu mwihaye ntego ki mu gihe cy'umwaka Ah, mu gihe cy'umwaka turifuza guhugura byibura urubyiruko magana atanu kuri entrepreneur leadership kandi kubera ko tugenda dutumira abantu baturutse mu gihugu hose intara zose n'umujyi wa kigali twizera tudashidikanya ko urwo rubyiruko ruzagenda rukaba umusemburo w'impinduka kuko icyo tubaha tubaha noneho icyo nakita umukoro udasanzwe mu by'ukuri turanabitekereza bamwe bakanarira kuko bi- tubona icyo ari cyo gihe cyo kugira ngo dufashe abaturage bacu dore igihe abantu bahereye baruha abantu bavunika abantu bicwa n'inzara abantu barwara indwara turashaka ko ibyo bintu bicika mukazakurikirana mute ko aya mahugurwa yagize umusaruro Ah, murakoze dufite kontakite zabo Tura- turabandika tukamenya abantu twahuguye tukabasatifayinga urabona muri ubu ngubu tuvugana barimo barakora pitch competition ya business ideas bagiye bafite noneho tukazanakomeza no kubahamagara tugenda tureba ati mwageze kuki ku ku buryo tuzanasaba n'igihugu kidufashe noneho nka nyuma y'imyaka nk'ibiri noneho nka kuno tugira itorero tugire itorero ryihariye ry'abantu bahuguye muri iyi gahunda noneho tugende duhure tuvuge ngo mu by'ukuri bwa butumwa twabahaye za nyigisho twabahaye Mwa- mumaze gukora iki icyo dushaka noneho turashaka ibintu biri mejabo ibintu ushobora gupima ukareba impact wakora impact evaluation ukareba ngo umuntu yavuye he yageze hehe ibyo nibyo dushaka turifuza ko abaturage bacu bazajya bahora baseka bazajya bahora bishimye ntabwo dushaka yuko hari umuntu u- u- bigaragara ko atariye yaburaye yiriwe kwa muganga kubera indwara zituruka ku mwanda turifuza abantu bafite ubuzima buzira umuze abantu bafite imbaraga abantu bakorera igihugu igihugu cyacu kikagera mu bihugu byateye imbere kubera ko birashoboka murabona bizagerwaho turabona bizagerwaho icy'ingenzi dufite ubushake bwiza bwa politiki mu gihugu cyacu bufasha urubyiruko ukabona urubyiruko rwitaweho tugahabwa amahirwe menshi cyane kandi dufite nanone n'urubyiruko rubishaka kandi ubona rwose rwiyemeje kugira ngo ruzane impinduka nziza mu gihugu abaturage bagubwe neza aba bana bacu bagiye ku mashuri bagende bazana impinduka ibi nibyo turi gukora nibyo turi kugenda tw- dushyira mu bikorwa kugira ngo tugaragarize abantu ko ibintu bishoboka kandi ikindi kintu cyiza turi gukora ni uko tubijyanisha no kubungabunga ibinyabuzima ngewe maze kugira expertise mu bijyanye n'ibinyabuzima ndimo ndakora doktora muri ibyo bintu ndimo ndagira ngo mbi- mbi- mbisobanukiwe kuri urwo hejuru namaze kurangiza metirize umwaka ushize ariko icyo ndi kubwira abantu mfite imyaka makumyabiri n'icyenda ntabwo bisanzwe yuko umuntu agira phd afite imyaka mirongo itatu n'ibiri ariko ku myaka mirongo itatu n'ibiri nzaba ndangije doktora muri ibyo bintu turimo turanereka n'urubyiruko yuko bishoboka kandi mu by'ukuri urebye aho navukiye uzaze kunsura urebe ni ahantu mu cyaro mu karere ka nyamagabe wabona ko bitashoboka ariko jyewe gutekereza kwanjye no kumenya ko icy'ingenzi ari ukugira ubuhanga no kwereka abantu ko hari ibyo ushoboye kandi ukabishyira mu bikorwa niyo byatumye ngera aho ngeze ubwo rero nkababwira urubyiruko abari kunyumva bose yuko icy'ingenzi bagomba gutekereza bakareba amahirwe abakikije iwabo bakareba n'ubumenyi bamaze kugira barangiza bakabishyira mu bikorwa bagahanga ibintu bishyashya bagashyiraho gahunda ibateza imbere inateza n'imbere igihugu ndetse n'umugabane wacu w'afurika ok murakoze rero kuri iki kiganiro tugiranye ngewe nari eric bagira ubusa naganiraga n'urubyiruko rutandukanye ku mahugurwa ya yari uburyo bari kugenda bayungukiramo n'uburyo bazayabyaza umusaruro tubifurije rero amahirwe masa mu byo mwatangiye murakoze cyane sawa sawa
arakoze mugenzi wacu eric bagira ubusa nk'uko twababwiye mu minsi ishize iki kibazo cy'imirimo ikibazo cy'akazi cyane cyane ku rubyiruko ndetse no ku bandi bantu ni ikibazo twifuza kujya dukomeza kubagezaho tuganiraho namwe mu biganiro byacu bitaha namwe tubasabye kwitabira gahunda zacu mutugezaho ibitekerezo mutugezaho ibyifuzo ndetse n'ingamba mufite aho muri ndavuga aho mutuye aho mukorera aho mwiga ndetse n'aho mugenda kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi nk'uko bisanzwe mbifurije ibihe byiza
umujyi nyarugenge nyamirambo na biri